Bandanya kwumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe n'ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe mu kanya tuyahera ku yagezweho irya nino kw'isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse baduteze amatwi turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Umusirikare umwe w'inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro muri Mali yarakomeretse cyane jo ku musi w'Imana inyuma y'igitero cakozwe ku modokari za ONU mu buraruko bw'ico gihugu. Umuvugizi w'izo nteko zizwi nka MINUSMA yavuze ko izi modokari zaciye ku gisasu co mu bwoko bwa mine cari cyatezwe mw'ibarabara gica gikurikizwa amasasu muri iyo ntara ya Gao ariko ntiyavuze igihugu uwo musirikare yakomeretse yamukamo Mali iri mu rugamba n'abashaka kwiyonkora hamwe n'imigwi y'abajihadiste kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri izo ntambara zatanguriye mu buraruko mu nyuma zitandukira hagati mu gihugu zimaze guhitana ibihumbi by'abasivile n'abasirikare zongera zikura mu ngo zabo abandi ibihumbi amajana minusma n'umugwi wa oni warungitswe muri mari mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu niwo mugwi wa mbere wa oni ufise abasirikare benshi barenga ibihumbi cumi n'indwi hamwe n'abapolisi ndetse n'abasivile bawukoramo muri canada igipolisi kivuga ko abantu cumi bishwe bacumiswe imbugita mu bibanza cumi na bitatu mu bibano bibiri mu ntara ya saskatchewan ihana urubibe na leta z'ubumwe za amerika hari ejo ku munsi w'imana igipolisi kivuga ko abandi bantu cumi na batanu batwawe mu bitaro inyuma yo gukomereka mu bindi bibanza bitandukanye mu buraruko bw'iyo ntara nyene amatohoza ya mbere avuga ko abo bantu bishwe hamwe n'abakomeretse bacumiswe mu bacumiswe atagutoranya ariko igipolisi ntikirashikiriza imvo iri nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi babiri bakekwa gukora ivyo baracarondegwa gushika ubu ntibarafatwa aba abacumiswe bari abarorerezi bari bagiye muri regina ni ku mugwa mukuru w'iyo ntara kurorera urukino ngarukamwaka rwa football hagati y'imigwi ya Rough Riders hamwe na Winnipeg Blue Bombers aho nyene mu gihugu ca Canada
Washington ijwi rya Amerika
muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika kandi papa francisco umwungere wa ekereziya katolika yavuze ejo ku munsi w'imana ko abakora ibyaha bishingiye ku gitsina mu bakozi ba ekereziya katolika badakwiye kwihanganirwa mu ijambo ryiwe ryaciye kuri televiziyo muri portigare ejo ku munsi w'imana papa yavuze ko umupadiri adakwiye kubandanya imirimo yiwe mu gihe yafatiwe muri icyo cyaha kuko aba ari umugizi wa nabi pedro scratch ni umuganga akurikirana abana bagendana indwara zo mu mutwe yavuze ko yarongoye amatohoza yigenga ku byaha bishingiye ku gitsina muri ekereziya katolika mu gihugu cya portigare amenyesha ko hamaze gushikanwa mu butungane amadosiye cumi n'indwi y'abakozi ba katolika barezwe muri portigare mu ijambo ryiwe kandi papa francisco yatangaje ko ashobora kuzokukuruka mu bihe biri imbere ku bw'ibibazo by'amagara amukitse mu buraya naho leta y'ubwongereza ivuga ko abimukira bashika hafi igihumbi bajabutse uruzi rwa manche rugabura ubwongereza n'ubufaransa mu bwato buto buto ku munsi wa gatandatu ukwiyongera kw'abimukira binjira mu bwongereza bavuye mu bufaransa baciye muri urwo ruzi kongereje icuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibiri ubushyikiranganji bwo kwivuna abansi mu bwongereza bwavuze ko abimukira amajana icyenda na mirongo itandatu bafashwe bariko barajabuka mu mato mirongo ibiri abo biyongereye ku bandi igihumbi amajana ibiri na mirongo icenda na batanu bajabutse ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi k'umunani guheze leta y'ubwongereza yagiriza ubufaransa kutagira ico bukoze kiboneka kugira buhagarike abo bimukira
washington ijwi ry'amerika
amakuru kuri Ukraine n'Uburusiya perezida wa Ukraine Vre- Volodymyr Zelensky aragabisha ibihugu vya Buraya ko bikwiye kwitegura ibihe kwitegurira ibihe bigoye vy'imbeho bigiye kuza kuko bitazoborohera ni mu gihe Uburusiya buriko buritegurira guhagarika burundu peterole na gaze bwashorera muri uyo mugabane wa Buraya Uburusiya bwagirizwa kuba butumbereye kwihora ibihugu vya buraya bifasha Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya Uburusiya bwisigura buvuga ko bufise ibibazo vy'ubuhinga mu miringoti itwara ivyo bitoro na gazi buvuga kandi ko ibihano bwafatiwe na leta zumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse byahungabanije ibikorwa mu gisata c'amasoko ntanganguvu yabwo ibihugu vya buraya vyarungikiye abaz- ibigwanisho leta ya Ukraine kandi bikaba biriko biramenyereza abasirikare bayo byagiriza uburusiya gukoresha ikibazo c'amasoko nka- ntanganguvu nk'ikigwanisho
aluze bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose wadutegura ukaba uhejeje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu koma inshuti bakunzi nongere ndabashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri c'ano makuru ingabo za uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo zihuriye mu gikorwa co kurwanya umutwe w'iterabwoba wa adf burasirazuba bwa kongo zasabye kongererwa igihe cyo kuganya uwo murwi hido n'ido n'ihandi hato mu burundi naho ingo zigera ku bihumbi icumi zifise amatongo hafi y'inkambi ya gisirikare yo ku mudugudu komini gihanga y'intara ya bubanza yagiriza abasirikare bo muri iyo kambi kuyihohotera bagamije kubanyaga amatongo yabo batwirukana baduhora ngo nituvemo ngo ni amatongo n'ayo igisirikare navutse ariho ndima nasanze bapapa bose ariho barima batubwira ko ari amatongo yabo ya ba sokuru uyu munsi acitse ababazidoda kuko tubona tugana kunyuma tugakubitwa tukiruka kuko ngira ngo ntiworaba ibintu biriko birabaho uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu micungararo y'ikambi yo ku mudugudu muza kumva muri ano makuru musangwa ikaze nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijuru rya amerika nari ndabicaye ku masonga nk'itangura ingabo za uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo zihurikiye mu gikorwa co kurwanya umutwe w'iterabwoba wa adf mu burasirazuba bwa kongo zasabye kongererwa igihe co kurwanya uwo murwi ibindi tubibaze mugenzi wacu ignatio sibahizi ari uganda i kampala umuyobozi wo ku isonga w'ibikorwa byiswe operation shuja byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa adf muri congo generali majoro kayanja muhanga avuga ko mu mezi umunani bamaze barwanya uwo mutwe kugeza ubu bamaze kuwuca intege binyuze mu gusenya inkambi zawo nyinshi gusenya imiyoboro yawo y'itumanaho ndetse n'inzira bakoreshaga kwinjiza abantu mu mutwe wabo kandi ubu turere two adf yari yarabujije amahoro imyaka myinshi abantu bakaba baryama bagasinzira
For example, when you visit those areas where the joint forces are operating, you'll find people going back to farming.
ati iyo usuye uduce ingabo zacu ziri mu bikorwa by'ubufatanye zikoreramo usanga abantu bashobora noneho gusubira mu buhinzi amashuri n'amatorero birakora n'ibikorwa byinshi birimo gukorwa icyakora adf iracyabangamiye akarere kandi ntushobora kurangiza iterabwoba mu mezi munani gusa tumaze muri kongo muri uganda byadutwaye imyaka itanu yose kugira ngo turandure adf ku butaka bwacu And terrorism here in Western Uganda.
abayobozi bakuru b'ibisirikare byombi baraye bahuye kugira ngo basuzume aho ibikorwa byabo bigeze kuva aho ibikorwa byongerewe amezi abiri mu kwezi kwa gatandatu nk'uko umuvugizi w'urwo rugamba kapitene Peter Mugisha bitangarije ijwi rya Amerika ngo kurwanya iterabwoba ni ibintu bifata umwanya muremure What is now being done is to ensure that uh, uh, there is uh, a plan for the final onslaught.
icyo turimo gukora ubu ngubu ni ukureba ko hariho gahunda y'igitero cya nyuma kurwanya iterabwoba bifata igihe kirekire urugero muri afghanistan abanyamerika bamaze imyaka myinshi barwanya iterabwoba kurwanya boko haram mu burengerazuba bwa afurika naho bimaze imyaka itari mikeya kimwe no kurwanya adf nubwo izatsindwa kandi magingo aya akaba nta ntege bagifite nticyababuza guteza umutekano muke akaba bizafata igihe rero kugira ngo tubaneshe burundu And at the moment, they are really at their weakest point, but it will take a long time.
General Major Bombere Kamire uyoboye itsinda ry'igisirikare cya Congo FARDC muri ibyo bikorwa avuga ko biyemeje kurwanya umutwe w'iterabwoba kugeza bawutsinze burundu.
Musa kwa hii ma responsibility eh, ma president mbili ya DRC Ati tugomba gusoza inshingano abaperezida bombi ba Congo na Uganda baduhaye kandi turimo kubikora neza cyane. Dukeneye izindi nkunga nkeya kugira ngo turangize akazi. Abo baterabwoba turimo kubiga neza kandi tuzabarwanya kugeza ku munota wa nyuma.
hiyo kazi na nadhani tutamfikisha kumwisho ADF yakomotse muri Uganda yatangiye muri za mirongo icyenda nk'itsinda ry'abasore b'abayisilamu baharaniraga uburenganzira bw'abayisilamu ariko nyuma rifata intwaro zo kurwanya leta ya Uganda birukanywe ku butaka bwa Uganda nyuma yo gukora amarorerwa menshi aho bishe abantu babarirwa mu magana bamaze gutsindwa muri Uganda birukiye mu mashamba yo mu burasirazuba bwa Kongo akikije akarere ka Benin ingabo za Uganda zabakurikiye muri Kongo inshuro nyinshi ariko ntizabanesha mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize hatangijwe igikorwa gisha gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi nyuma y'aho uwo mutwe w'iterabwoba washinjwe gutera ibisasu mu mujyi wa kampala byahitanye abantu perezida museveni wa uganda na felix kishekedi wa congo bombi bagaragaje ubushake bwo kurimbura burundu uwo mutwe wa adf no gufungura ako karere kugira ngo gacuruze na uganda amaleta yombi ubu arimo kubaka umuhanda uhuza ibihugu byombi unyuze mu bice bizwi cyane nk'ibyahoze bigenzurwa na adf kubaka umuhanda muri ako karere bisa nk'ibyerekana igabanuka rya adf muri ako gace ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda ingo zigera ku bihumbi icumi zifise amatongo hafi y'ikambi ya gisirikare yo ku mudugugu komini gihanga y'intara ya bubanza zimaze igihe zitabana neza n'abasirikare bo muri iyo kambi kubera amatati y'amatongo abanyagihugu basaba umuhuza w'abarundi gutorera umuti ico kibazo inkuru ejo rya amerika yateguye yice ku bakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana kuva uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri utanguye harangwa amatati y'amatongo y'urutavanako mu micungararo y'ikambi ya gisirikare yo ku mutumba wa mudubugu ni muri komine gihanga y'intara ya bubanza ayo matati ahuza iyo kambi ya gisirikare n'abanyagihugu bo ku mitumba ine bavuga ko iyo kambi ishaka kwigarurira amatongo ya basokuru babo bakavuga ko abahirahiriye bakaja muri ayo matongo bakubitwa bagashaya n'ikindi tugakorwa batubwira ngo mukwishe nda ntiturima mbe tuzogenzanye tuzorima tuzoguma twifumbereje ukunyendo ufise isuka aho uriko urarima urakubitwa kuko batwirukana baduhora ngo ntituvemo ngo n'amatongo n'ari igisirikare ni mugabo twebwe nta cemeza bafise cemeza ko amatongo yari ari igisirikare navutse ariho ndima nasanze bapapa bose ariho barima batubwira ko ari amatongo yabo ya ba sokuru uyu munsi acitse abazidoda kuko tubona tugenda kunyuma tugakubitwa tukiruka ko ngira ngo ntiworaba ibintu biriko birabaho ibiro vy'umuhuza w'abarundi edward nduwimana birazi ivy'ayo matati y'amatongo kuva ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri inosa nimpagaritse ni umuyobozi mishikira mu biro vy'umuhuza w'abarundi yavyiganiye abakunzi b'ijwi rya amerika umuhuza w'abarundi yarishikiye ku mudugugu mu kwezi kwa kabiri hari itariki mirongo ibiri n'imwe kandi yari yanatumiye umushikiranganji wo kwivuna abansi bagiye bajanye kubera ico kibazo cari kimaze kumenyekana ngaho iwacu baratwituye arico gituma umuhuza w'abarundi yaciye ahishikira eh, arabagirisha n'ikoraniro kugira bamenyeshe uko ibintu bigiye kugenda aba banyagihugu bo mu ntara ya bubanza iri mu burengero bw'uburundi bavuga ko batunzwe no kurima batakambira umuhuza kubakomoreza amatongo bavuga ko bariko baranyagwa n'urwego rwa gisirikare kandi ariyo bazeye ko uburaro n'uburamuko bashaka kudukura mu matongo kandi atavyemeza vy'uko ayo matongo ari ayiwabo baratwere dusaba yuko umutama se barundi yoshobora kuduhereza inyishu ya nyuma yerekeza yuko tuvanyemwo n'abasirikare hanyuma batwere kandi boshobora kudushira kuko imiryango dufise n'abana ni benshi tubatabaje rero se barundi vy'ukuri nyamba twumva yumva akamo kacu twewe ntituriko turagwana na leta ntawe ushobora guhangana na leta ariko leta ko ari umuvyeyi umuvyeyi afise abana benshi ntabo yokwanka ngo hagire n'abakunda adukunda twese nukuri nadutabaye buramatari w'intara ya bubanza yamenyesheje ko ayo matata yazi Cleophase Nizigiyimana ahamagarira barongoye kurindira inyishu y'umuhuza w'abarundi ayo matati twarayakoze ko amanama menshi ndetse harageze n'aho babijana ku muhuza nicyo gituma gushika ubu saba yuko borindira ingingo umuhuza azofata ibyo kuja mu mirima bari bavuze yuko abimbura bokwimbura mugabo gusubira kurima niho bobanza kurindira ingingo izofatwa n'umuhuza ibiro vy'umuhuza w'abarundi bimenyesha ko amatohoza atararangira kugira hamenyekane abayo matongo yo ku mudubugu ateye amatati yegukira muri kino gihe mu kurindira umuyobozi mwishikira mu biro vy'umuhuza asaba abashamiranye kwihanganiranirana aho tugeze turi mu matohoza y'ivyo bintu kugira bimenyekane kandi twama tubwira abantu yuko umuhuza w'abarundi adashobora kugira ikintu yihuta cane kuko murazi ko amatohoza agora ugenda kuri uyu ahakubwira ibi ugende ku wundi ahakubwira ibindi ku buryo biba bikenewe yuko tohoza neza ukaja kuri bose abakenewe bose kubaza ukababaza nivyo twari tukirimwo mu minsi iri imbere bazoboneka inyishu ijwi rya amerika ntiryaronse umuvugizi w'igisirikare c'u burundi yagira ico avuze kuri iyo dosiye ayo matongo ateye amatati hagati y'ikambi ya gisirikare yo ku mudugudu n'abanyagihugu bayegereye afise uburinganire bwa hegitari majana atanu nk'uko urongoye igisata c'amatongo muri komine gihanga yabibwiye abakunzi b'ijwi rya amerika igisata c'impunzi ubu naho abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa kongo bavuga ko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa umwesha amakuru wacu vedaste ngabo ari buvira arabandanya nyiranzira josiane ni umubyeyi wo muri inkambi ya rusenda aba muri viraje ya cumi na kabiri afite abana barindwi asobanura yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaho ibiribwa rya pamu rimaze igihe kirekire ritabaheza amafaranga yo guhahisha ikibazo cy'inzara cy'indenga cyane kabisa indenga iraturembetse abana barirwa inzara hamwe hamwe no ku mugoroba bakajyamuka ni ukuri imana no kwiyodufasha bakadupokeza je napokiye amafaranga ibihumbi amajana atatu na cumi n'abiri hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'ijana na rimwe amafaranga ashira mu madeni kubera ko baza batinze izi mpunzi zivuga yuko amafaranga angana n'ibihumbi cumi n'icyenda magana atanu by'amakongomani pamu igenera buri mpunzi mu kugura ibifungurwa buri kwezi ari makeya cyane ku buryo ayo mafaranga adashobora kurangiza aya mezi abiri impunzi zimaze zidapokera igihe napokera napokeye ibihumbi majana atatu na mirongo icenda ariko ayo mahera ntakiyamariye kubera nari mfise amadeni menshi nararishe subira ndasumira abana umuceri nabasumiye umufuko nagenda kugura ibihumbi mirongo itanu n'umunani ubufu ubu bugeze ku mirongo itatu n'umunani agafuko ka sembe nta n'icyo byamariye kandi afise amadeni menshi ubu abana barahangayitse n'inzara ukuntu mbayeho mbayeho nabi rwose rwose rwose na mbere y'abari bindi hoho bodufashe bakaza kudupokeza n'ingoga n'ubundi tugatanguye guhamba bamwe bamwe kubera uku gutinda guhabwa amafaranga yo guhayisha usanga zimwe mu mpunzi zijya gusabiriza imboga ku kiyaga cya tanganyika izindi nazo zisabiriza amafaranga mu tubari mu gihe izindi nazo zijya gucuruza inkwi kuri tanganyika niba mfite imyaka mirongo itandatu n'itanu mbayeho nabi sindima singira gute ntitugira n'ikintu na kimwe n'icyo dufasha dutunzwe no gusabiriza ngaha naho dusaba ntituronka kuko nabo ntacyo bafise twebwe turasaba icyo dusaba rero ni uko tugarukira ko mu maguru masha bagahembura n'abakigoyagoya yewe kugira mfungure ndiko ndahangayika ngenda nita ngo ngiye guhiga n'udukwishore kuri tanganyika ubu unyabuganda ibyo bajya nabona abo bahungu nabo bari iyo ruguru ntibigikunda ubu kurya bajya ku ipigu bajya rimwe ku munsi turiye mu ijoro tuzasaba kurya kandi mu ijoro nahone ubu ntubutanafashe mu rwego rwo kurwanya ibibazo by'inzara igenda yibasira impunzi zimwe muri izi mpunzi zahingaga imyumbati n'ibijumba ariko zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazisahura mu mirima yazo kandi n'igituma n'iyi nzara iteye n'abarimiye iyo ruguru bose barahombye baragiye gusoroma bahura imirima barayiranduye bagira bagende bakabirukiza ubuhiri ni ukuri bese iyo ruguru barahembye niyo cyo gituma inzara yateye ubu umuceri nawe ugeze kuri bibiri n'atanu kigozi kare wagugwa icyatanu none ubu muri ino ndenga umuntu aramara umunsi wose atariye iminsi ibiri ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa pamu kuri iki kibazo cy'inzara ntibyadukundira gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu rusenda jimmy bishemeye avuga yuko pamu yiteguye kuza guheza impunzi ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungugwa shyirahamwe rigejejwe kudufungurira pame baravuze yuko ku ruhande rwabo bahejeje kwitegura musanzwe mubizi yuko ibifungurwa baduha babicisha mu buryo bw'amafaranga banki basanzwe bakorana niyo badusiguriye yuko idafise amafaranga bariko barayegeranya ku banki nkuru y'igihugu barasabye kuri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bashobore kubahereza amafaranga mu bubiko bwabo nta mafaranga afise ibyo bita likidite nabyo bafise bariko baregeranya mugabo ku ruhande rwa pame mu byo gutegura intonde n'ibindi bikenewe barahejeje tubamenyeshe yuko izi mpunzi zugarijwe n'inzara mu gihe ibiciro by'ibiribwa ku masoko nabyo byaduze vedase ngabu ijwi rya amerika uvira
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda bakunze imikino na siporo umwanya n'igwanyu turahera mu burundi kundugira kane mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru imigwi ine iranganya amanota umurwi wa top junior mu mwaka uheze wasozereye ihiganwa mu bibanza vya mbere uno mwaka watanguye nabi ihiganwa muri handball naho mu gihugu ca afurika c'abadashikana imyaka cumi n'umunani uburundi bwasezerewe na misiri mu gice ca kabiri gishira ica nyuma izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu desire haturimana
abo n'abarundi baba mu rwanda bari baje gufata mu mugongo umugwi wabo muri kigali arena aho wari kuratana mu mitwe na misiri naho umugwi wari ushigikiwe ntibyabujije ko misiri itsinda uburundi yorohewe cyane ku bitsindo mirongo itandatu na bitandatu kuri mirongo ibiri na bibiri muri urwo rukino byabonetse ko uburundi bufise byinshi byo kwiga narya bwabonye itike y'igikombe cy'isi kizobera muri croatia mu mwaka uza umumenyereza w'uburundi nimubona floribert aremeza atagira umunwa ko barushijwe yarabwiye radiyo ijwi rya amerika icyo babuze ubundi tuvugisha ukuri ekipe ya misiri iraturusha icyo ni icya mbere cya kabiri bashyizeho koro tutigeze dukina ari maci ya libiya ari maci ya uganda ku buryo wakubitaga n'umupira hasi uduriburinga ukumva kirafata hasi byabahungu bacu rero byabananiye kurekura umupira buryo baterwa n'amakuraze umupira ukaguma mu kuboko bakoraga na lobe umupira ntugende ariko ntabwo twavugira kuri iriya diferanse y'iya kol iba idahari uwo mumenyereza mu kurindira ko igikombe cy'isi gishika amenyesha ko bagiye kwiga akizera ko mu burundi ikibuga cya kijambere kizoboneka bikabafasha kwitegura mu higanwa naryo ry'umupira w'amaguru mu burundi kundwa igira kane imigwi ya mesaje ngozi bumamburu na egre noir iranganya amanota cumi kuri cumi n'abiri mu rukino rwari rwitezwe ku mugwa mukuru wa politiki gitega hagati ya musongati na olympic star y'imuyinga uwo mugwi muyinga urashoboye gutahukana inota rimwe umumenyereza wawo ngabo diomed ararishima akizeza abakunzi b'uwo mugwi ko bariko barakora cyane kugira insinzi zongere kuboneka twaje turi determine twaje turi determine uravye ingene twari tumeze muri shampiyona karasima ingene imeze n'amanota tumaze gutakaza twaje turondera amanota atatu me ntiyashoboye kuboneka turonse inota rimwe nibaza ko turaryakiriye tugiye gutegura imace ziracyari nyinshi turabe ko tuzira turaparapa ku mace zisigaye na useni wero amenyereza musonga ati amenyesha ko naho abakinnyi biwe batitwaye neza ashima inota rimwe baronse amenyesha ko ihiganwa abantu bamenya ko imigwi yose iza ishaka amanota icya mbere na mbere turashimira imana kubona yuko twakinnye umupira uno munsi Eh, urabona tu- turi muri kompetisiyo ni kuvuga yuko ekipe zose ziri muri shampiyona ziko zirarondera amanota natwe turi parmi mu maekipe yiko arondera amanota ariko ni ukuvuga uno munsi vrema ni uvuga yuko abakinnyi b'iwanje nifate neza muri maki ya uno munsi ariko tugiye kwicara hamwe turondere solisiyo turabe yuko maki ikurikira yuko dushobora kuronga amanota mu zindi nkino zabaye egre noir yatsinze buja city igisindo kimwe ku busa kayanza united yatsinze magara young boys ibitsindo bitatu ku busa mesaje ngozi nayo nyene itsinda top junior ibitsindo bitatu ku busa umamuru yatsinze rukinzo igisindo kimwe ku busa ni naco burundi sport dynamique yatsinze atletico niol nayo flambo du centre imbere y'abakunzi bayo ikaba yatsinze tigre noir ibitsindo bibiri kuri kimwe muri iryo higanwa biraboneka ko imigwi ya top junior na atletico new oil yarangije ihiganwa mu mwaka uheze iri mu bibanza bine vya mbere uno mwaka itifashe neza mu ntango ya rino higanwa iyindi migwi itifashe neza n'imigwi yamagara young boys na tigre noir yavuye mu cicaro ca kabiri desire atungimana kigali ijwi ry'amerika reka desire hatungimana acakorerwa mu ngata na jean claude munyandindage kutubwira agezeho mu gisata ca siporo mu rwanda mu mupira w'amaguru ejo ndi kuwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yasezerewe n'ikipe y'igihugu ya etiyopiya mu cyiciro cya nyuma cyo gushakisha itike yo kuzerekeza mu irushanwa rya shampiyona d'afrique de nation cyangwa shan mu magambo ahinnye y'igifaransa mu mukino wo kwishyura wabereye kuri stade huye i butare abasore b'umutoza carlos fera bari bafite inshingano zo gutsinda ikipe ya etiyopiya byanze bikunze kuko mu mukino ubanza wari wabereye i dar es salaam muri tanzania amakipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa mu bakinnyi bari batangiye mu kibuga mu mukino ubanza habayeho impinduka mu mukino wo kwishyura habanzamo amasura mashya nka arsene tuyisenge olivier niyonzima na abdul rwatubyaye uyu musore ukina nka myugariro wari umaze hafi umwaka yaravunitse yari atarasubira mu bihe bye byiza cyane cyane ko no mu ikipe ye ya rayon siporo yari ataratangira gukinishwa ariko we akavuga ko yiteguye gufasha ikipe amavubi icya mbere ni uko ndi kumwe na gurupe icyo ni icya mbere kubera ko wenda kuri egisperiyanse mfite ah, muri ekimi nasiyonari ah, icyo ngicyo aba ari ngombwa cyane Ah, icya kabiri wenda ni ukuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose ah, yanyitabaza natanga ibyo mfite byose nibyo koko maze igihe nakina ariko maze igihe nitoza ah, maze kumenyera nubwo maze igihe gitoya ariko ntabwo bikura yuko ah, nifashishijwe bya- byambuza gukina izi mpinduka zose nta musaruro zatanze kuko ikipe y'igihugu ya etiyopiya yinjiye mu kibuga ifite intego yo gutsinda igitego hakiri kare kugira ngo imibare y'amavubi y'u rwanda irusheho gukomera iyo ntego yaje kugerwaho ku munota makumyabiri na gatatu w'umukino ubwo umukinnyi kabuhariwe dawa hutesa wa etiyopiya yafunguraga izamu ku mupira w'umuterekano yanyujije ku rukuta rw'ikipe y'igihugu y'u rwanda hanyuma umunyezamu fiakre ntwari agiye kuryama ngo awukuremo aryamira umuyaga ku ruhande rw'u rwanda ari abakinnyi ari n'abafana bari buzuye muri stade huye bose bahise bakuka umutima kuko byabasabaga gutsinda ibitego bibiri kugira ngo bashobore gukuramo etiyopiya ibyo byose byakomeje kuba inzozi ahubwo rimwe na rimwe hakabura gato ngo ikipe ya etiyopiya itsinda ibindi bitego umukino wari inzu urangira ari igitego kimwe cya etiyopiya ku busa bw'amavubi y'u rwanda hanyuma etiyopiya ihita ibona uburenganzira bwo kuzajya muri shani muri algeria mu ntangiriro z'umwaka utaha tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball amakipe abiri agomba gucakirana mu mikino itanu ya kamarampaka ya nyuma yamaze kumenyekana nyuma y'uko ikipe ya patriot basketball club ibonye itike ya final imaze gukuramo ikipe ya tigers basketball club mu buryo bworoshye ikipe ya reg basketball club nayo yasezereye apr basketball club mu ijoro ryo kuwa gatanu y'icyumweru gishize mu mukino wabereye ku kibuga cya stekor mu cyanya cyahariwe inganda y'i masoro ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yatsinze ikipe y'abasirikare b'u rwanda amanota mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo itandatu n'atandatu iyi nsinzi ikipe ya reg basketball club yayigezeho yifashishije bamwe mu bakinnyi iherutse kunguka barimo kabuhariwe thomas cleveland wo muri leta zunze ubumwe za amerika mu mikino itatu yari iteganyijwe muri kimwe cya kabiri cy'irangiza cya playoff reg basketball club yatsinzemo imikino ibiri apel basketball club itsinda umukino umwe mu mikino itanu iteganyijwe ku rwego rwa final amakipe abiri ariyo patriot basketball club na reg basketball club azagundagurana hatanira gutanguranwa gutsindamo imikino itatu uru rugamba ruzatangira ku itariki ya karindwi rurangire ku ya cumi na kane muri uku kwezi kwa cyenda ikipe izatwara igikombe izahita ibona uburenganzira bwo kuzaserukira u rwanda mu irushanwa rya basketball africa league yari claude munyandinda i kigali akabino ngaha duce dusozerera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize urara bose wategurwe ngera bashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe venuste ashima imana niwe yegeranije amajwi yacu tubikibaniye tubifuriza kubandanya mururanirwa naho gutaha
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo iba bagere ku mutima tubifurije kuramba